ni radiyo ijwi ry'amerika isanganira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi tuvugira ku mirongo migufi ya shotways kuri metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mudukurikire no kuri facebook voa radiyo yacu muriwe neza nshuti kumwe na fidel niyongabo na thomas kamirindi mwiriwe neza dore ingingo z'ingenzi z'amakuru perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo joseph kabila ntaziyamamariza indi manda abari bafite ubwoba ko uzasubirira perezida atazatorwa noneho izo mpungenge zirarangiye kuko yatowe abari bafite impungenge ko perezida ashobora kuzatanga izina rye nazo zashize kuko atari izina rye yatanze uyu ni senateri Moise Nyarugabo wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ku cyemezo cya Perezida Kabila watanze kandida witwa Emmanuel Ramazani Shadari naho mu Rwanda sosiyete sivili isanga itegeko riteganya kongera imisoro ku mitungo ubutaka n'inzu zo guturamo iyo misoro rero idakwiye
inshamake amakuru hirya no hino tuza kubashikiriza muri Kenya abasirikare batanu b'igihugu bahitanywe uno munsi na bombe yari yatezwe ku ibarabara mu karere ka Lamu mu buseruko bw'igihugu naho muri Cote d'Ivoire Simon Babo yahoze ari umutambukanyi wa Perezida Laurent Gbagbo yarekuwe uno munsi iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye turegaruka ko mu kanya gatoyi inyuma yacu y'amaradiyo yanyu
duherero muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo perezida joseph kabila w'imyaka mirongo ine n'irindwi y'amavuko ntaziyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa cumi na kabiri gutaha yahisemo emmanuel ramazani shadari kugira ngo abe ari we uzahagararira ishyaka ryabo nayo bafatanije mu cyo bita front commun pour le congo umuvugizi wa guverinoma akaba na minisitiri w'itumanaho lambert mende niwe wabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu munsi Ramazani Shadari afite imyaka mirongo itanu n'irindwi ari mu ishyaka PPRD rya Perezida Kabila yabaye minisitiri w'intebe wungirije na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano muri iki gihe niwe ukuriye itsinda ry'abadepite b'ishyaka PPRD nayo bafatanije mu nteko ishinga amategeko Ramazani ari mu bategetsi cumi na batanu ba Kongo uburayi bwunze ubumwe bwafatiye ibihano mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi bubarega guhutaza uburenganzira bw'ikiremwamuntu
naho muri Cote d'Ivoire Simon Babo yahoze ari umutambukanyi wa perezida uh, wa Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo yarekuwe uno munsi kuwa gatatu ni minsi ibiri inyuma y'akagiriwe ikigongwe na perezida ahari muri iki gihe Alassane Ouattara Simon Babo yari mu munyororo kubera igihano cyo gupfungwa imyaka mirongo ibiri yari yaciriwe yavuye mu kibanza yari amazemwo imyaka indwi afungiwemwo mu gisagara ca Abidjan bamaze iyo myaka afunzwe kubera uruhara yagize mu bwicanyi bwahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi muri Cote d'Ivoire hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe yaratawe mu mbuto imbere y'uko acibwa urubanza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe yagiwe n'icyaha cyo kugeramira umutekano w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umutambukanyi wiwe Laurent Gbagbo ari mu munyororo ku cicaro ca sentare mpuzamakungu mpana vyahiraye amaze imyaka indwi mu munyororo ariko acibwa urubanza kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku vyaha bityoza agateka ka muntu ku munsi wa mbere perezida Ouattara yatangaje ikigongwe kuri Simon Babo n'abandi bantu bagera ku majana umunani hisunze ukunywanisha abanyagihugu muri Cote d'Ivoire perezida Ouattara yararemewe kuvyerekeye kunywanisha abanya Cote d'Ivoire ingaruka z'intambara yabaye hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe muri Cote d'Ivoire ziracibonekeza bikomeye muri iki gihe cane cane mu vyerekeye politike
ijwi rya Amerika Tendai Biti n'abandi bayoboke bane b'ishyaka MDC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Zimbabwe ari mu kasho y'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka z'igihugu cya Zambia mu mujyi witwa Chirundu uhana imbibi na Zimbabwe yatawe muri yombi uyu munsi yinjira muri Zambia agiye gusaba ubuhungiro nk'uko avoka we Nkobisita Mlilo yabitangaje ariko Zambia na voka Mlilo ntibarasobanura icyo biti yabaregwa mu mategeko muri Zambia muri Zimbabwe ho niho Tendai Biti n'abandi bayoboke icyenda ba MDC bashakishwa na polisi irabarega ibyaha by'urugomo kubera ko bamaganye ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo kuri mirongo itatu y'ukwezi gushize muri Zimbabwe mbere y'uko iyo komisiyo y'amatora ya Zimbabwe itangaza uwatsinze Tendai Biti yakoresheje ikiganiro n'abanyamakuru atangaza ko ari kandida wa MDC Nelson Chamisa watorewe kuba perezida w'igihugu ubukeye abayoboke ba MDC biroshye mu mihanda bajya mu myigaragambyo yo gushyigikira ibyo abayobozi b'ishyaka ryabo bibavaniramo ko abapolisi babarasamo abaturage batandatu barapfa itora rero ryemeje yuko ari perezida Mnangagwa watowe Tendai Biti yabaye minisitiri w'imari y'igihugu kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu muri guverinoma y'ubumwe ya perezida Robert Mugabe wa Zanu PF na minisitiri w'intebe nyakwigendera Morgan Changirai wa MDC
amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi abanyeshure eh, bakoreye ikibazo gitanga uburenganzira bwo gukurikirana inyigisho z'inyuma y'ishure shingiro ku kigo c'ishure rya Mitakataka mu ntara ya Bubanza bagiye gusubiramwo ibibazo vya sciences humaines na entrepreneuria ni nyuma yaho amatoza yerekaniye ko ico kibazo cibwe ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Raymond Zimana
umugwi ujejwe gutunganya ikibazo giha uburenganzira abanyeshuri bwo gukurikirana inyigisho z'inyuma y'ishure shingiro wemeje ko ibibazo vya siyansi zimene hamwe n'ivyo kwiyungunganya entrepreneuria vyibwe n'abanyeshuri bakoreye ku kigo c'ishure rya komine mitakataka komine n'intara ya bubanza Filimino Vyumvuhore arongoye iyo mugwi akavuga ko amatohoza yerekanye ingene ico kibazo cibwe hari umwe mu bayobozi bari baherekeje abana yaronse agakora akongera akinjiza ibibazo aho abanyeshuri ariko barakorera ibibazo uwundi nawe yari ahagarikiye ico kibazo kuri ico kigo yararetse inyishu ku bibazo zirinjira yararetse kandi abana barazimura ikindi cyatumye hafatwa ingingo yo gusubiramwo ico kibazo nkuko vyemezwa n'uburongoye iyo mugwi n'amanota abanyeshuri bakoreye muri ico kigo baronse ku bibazo vyakozwe ku munsi ugira kabiri w'ico kibazo hari umurwi w'abanyeshuri baronse amanota menshi cane muri sciences humaines bagaca bayoberwa cane mu kibazo ca entrepreneuria uwundi murwi ugizwe n'abanyeshuri bamenya cyane mu kibazo cha entrepreneuria bakayoberwa cyane ikibazo cha sciences humaines umwihwezo w'ayo manota utuma tubona ko ibibazo byatanguye gukorwa bitibwe ariko ko ibyakozwe ku mwanya ugira kabiri byasahuwe uyu mugwi utera ivyatsi abarezi bagize uruhara mu busuma bw'ico kibazo ugasaba ko ababijejwe bose bokora ibishoboka kugira ntihagire ubusuma buzosubira kwibonekeza ugashima ko ubutungane bw'abakubisi naye mu gahanga abakurikiranwa ni abitwa hakizimana ferdinand na hashemagizwe eraste umwe ni umuyobozi w'ishure shingiro rya gahongore abo bantu baciriwe gufungwa imyaka ibiri n'igice kuko bagiriwe n'icyaha ibyabona nabyo byabo byaciriwe kuriha ihadabu y'ibihumbi ijana canke bagafungwa umwaka wose umwe ivyo bibazo uko ari bibiri bizosubirwamwo ku wa cumi n'umunani ukwezi k'umunani bibiri na cumi n'umunani n'abanyeshuri bose bakoreye ku ishure rya komine mitakataka ku kibazo cy'umutekano wa Pierre Hasaba Umukama umwigisha wo kw'ishure shingiro rya Kajeke yashize ahabona ubwo busuma mu bushikiranganje bw'indero bemeje ko ico kibazo bagishikirije ubushikiranganje bw'umutekano kugira uyo mwigisha ntagirirwe nabi uyu mwigisha yashize ahabona ubwo busuma n'umuryango wiwe bakaba barataye baromoka bivuye ku iterabwoba bagiriwe aho baba muri komine bubanza naho ikibazo cashikirijwe ubushikiranganje bw'umutekano n'umushikiranganje w'indero n'inyigisho z'imyuga Janvier Ndirahishe Pierre hasaba umukama n'umuryango wiwe ntibarasubira mu rugo rwabo ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Raymond urakoze noneho tujye mu Rwanda aho societe civile isaba perezida wa Repubulika Paul Kagame kudasinya itegeko ryongera imisoro ku mitungo ubutaka n'inzu zo guturamo societe civile ivuga ko iyo misoro izaremerera abaturage umunyamakuru wacu i Kigali Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro mu mirimo ya nyuma yakozwe n'abagize inteko ishinga amategeko bagana ku musozo wa manda yabo habayeho gutora itegeko rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'ibanze iri tegeko ryongereye umusoro ku mutungo utimukanwa umusoro ku nyungu z'ubukode n'umusoro w'ubutaka iri tegeko ryazamuye ubukode bwatangwaga ku butaka kuva ku mafaranga ari hagati ya zeru na mirongo inani yatangwaga mbere kuri metero kare kugera kuva kuri zeru kugera ku mafaranga magana atatu kuri metero kare abateguye iri tegeko bemezaho kuzamura ibiciro ku mazu ndetse no ku butaka biri mu rwego rwo kuzamura ingengo y'imari y'inzego z'ibanze uyu ni depite constance rwaka uyobora komisiyo y'ingengo y'imari mu nteko ishinga amategeko uyu musoro uje ugaragaza ni uko niba inzego z'ibanze zigomba kubona amafaranga yisumbuye byari ngombwa kuzamura umusoro umusoro ku byerekeye ubutaka byavuye kuri zeru rimwe ku ijana rijya kuri rimwe ku ijana n'ubundi inzego z'ibanze zigomba kugira amafaranga ahagije kugira ngo zi- zi- zihe serivisi abaturage nazo ziyubake zibone fure de fonctionnement ku byerekeye noneho ubutaka kuri zeru kugera kuri magana atatu ku ijana kuri metero kare kuzamura ibiciro ku rwego rwo gukuba inshuro zigera ku icumi abagize imiryango itari iya leta basanga bizagora abaturage ku buryo basaba perezida wa repubulika kutazasinya iri tegeko bwana sekanyange leonari ni umuvugizi w'iyi miryango natwe nka sosiyete sivile nta nubwo twigeze tubibona na- na- ntaho twabonye abadepite begera abaturage ngo bajye kuri basobanura kuko nibo rireba cyane ukabona ko habayemo kwihuta cyane kugira ngo ritorwe abaturage batagishijwe inama rero eh, nibaza ko hagomba hakagombye kuba harabayeho gusesengura bakareba ese rya tegeko rya mbere eh, basuresha abaturage eh, ese abaturage ayo ngayo barayabonye bara- bara- barayatanze ubu hagiyeho kongera amafaranga ntibarebye ntibabanje no kureba niba mbere koko eh, yandi ya mbere abaturage barayabonaga bishobora rero gukomeza kuba umuzigo ku muturage ugasanga rimwe na rimwe na, na, na, na bwa butaka bwe na cya kibanza cye kigiye umutungo wa leta kubera ko yananiwe kwishyura bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko nabo bagaragaje ko gutora iri tegeko bizabangamira abaturage ubundi depite niyosenga theodomiri na depite nkusi juvenali kuko nk'umuntu ufite inzu ikodeshwa azasora umusoro wa pariseri asore umusoro w'iyo nzu yongere asore n'umusoro ku bukode imisoro itatu ubwo murumva ukuntu ubwo buremere uko bungana Ah, kandi ni ukuvuga ngo niba arimo gusora kuri zeron puwe senke ku ijana ku nzu ku nzu ifite agaciro ka miliyoni ijana bamuvanemo za- za senkanti pusa azajya asora senke samire ku nzu gusa utagiye ku butaka utagiye no ku mafaranga y'ubukode eh, y- y'iryo kode urumva ko deja turamuremereye kuko wishyura icumi umusoro wari usanzwe wishyura ukawukura inshuro icumi ni ibintu biremereye iyo umusoro ku nzu ese nananirwa kwishyura uzamushyirayo ntazahinduka sharije ya leta ntaho nzi ku isi iriya impo fonsiye y'ubwi- yigeze iba source me- principale ya revenu z'uturere Ibi biteye ikibazo muri za tune twagiye dukora hose ikibazo abaturage batugezagaho ni ikibazo cyo gusorera ubutaka none tubu ku byiciro cumi twarebye neza ubu umuntu wasoraga ibihumbi bitanu muzamwishyuza ibihumbi mirongo itanu abibone na bitanu atarabitangaga umuntu wishyuraga ibihumbi mirongo itanu muzamwishyuza ibihumbi magana atanu abibone nubwo iyi misoro yiyongereye ku buryo hari abagaragaza ko bikabije abaturage ntibahwemye kuvuga ko imisoro yakwa ku mazu yabo ndetse no ku butaka batunze ibaremereye hari ibintu bigenda bibangamira nkatwe rubanda rugufi nk'ikibazo cyo gusorera amasambu ni ikibazo cyo gusorera amazu ibyo twabibonaga mu mu bihugu byateye imbere ariko nkatwe iwacu byatubangamiye nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byatubangamiye kuko urareba ugasanga umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu ntihari guhinga utuboga ntihari kugira ate noneho hazamo ya misoro ugasanga bibaye bibaye ibindi bindi ni nayo mpamvu usanga abantu benshi n'iyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware hari ikibazo cy- cy- cy'imisoro y'ubutaka ntabwo twakosora ariko hari abatabishoboye pe tukifuza yuko hazongera hagakorwa ubushishozi noneho abatabishoboye bakoroherezwa iri tegeko rizatangira gukurikizwa nirimara gushyirwaho umukono na perezida wa repubulika riramutse rishyizweho umukono na perezida wa repubulika ibiciro bishya byatangira gukurikizwa mu mpera z'uyu mwaka asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze asumta kuri iyo nkuru tukiri mu rwanda harangiye igihe kirekire ubutegetsi bw'igisagara cya kigali n'ababa muri serivire ya nyarutarama hazwi nka ba banyahe um, ba- barabuze umuti ku kibazo uh, cyo kubimura ibiganiro bikaba biriko birabandanya umumenyesha makuru w'ijwi ry'amerika ari i kigali eric bagira ubusa yaduteguriye inkuru y'idonido ufatiye ku biganiro byaraye bibaye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri hagati y'ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali n'abahagarariye abandi batuye ahazwi nk'abanyahinya Rutarama mu murenge wa Remera igasaba mu mujyi wa Kigali biraca amarenga ko ubutegetsi bwatangije inzira zo kwirinda gusiragira mu nkiko ni mu gihe hakunze kuba ibiganiro byo kwimura abatuye mu midugudu ya Kangondo ya mbere n'iya kabiri na Kibiraro ya mbere bikarangira abaturage bagannye inzira y'ubutabera ubutegetsi bushaka kubimura bukabubakira inzu ariko benshi muri bo barifuza guhabwa amafaranga byose bigamije kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali Madame Marie Chantal Rwakazina meya w'umujyi wa Kigali mushahura nabo yibukije ko ari mushya kandi ko yakunze kumva ibibazo byabo amahushuka asaba ko bamuha amakuru ahamye yavuze ko atifuza kubona hari icyiciro cyahezwa mu mujyi wa Kigali kubera igishushanyo mbonera muri ibyo kugura ry'igishushanyo mbonera igihe umuyobozi w'umujyi wa Kigali hari icyo nahita ntabwo nifuza kugira umujyi wa Kigali ugira abo uheza icyifuzo cy'uyu mubyeyi kirasa n'igisubiza meya w'umujyi wa Kigali ntabwo bayobozi mwashatse ko muheza abantu muri uwo mujyi ariko twifuzaga ko murebesha amaso maremare mukareba uburyo abantu babayeho niba hari ahantu twari dutuye umuntu yari atuye mu nzu imuha imibereho imuha imirire imuha kwishyurira abana kandi tubikesha aho hantu twari dutuye ni ukuvuga ngo rero mu kutwimura kwanyu murebe bwa mbere na mbere impungenge zacu bwana jean dodier shikama nawe utuye banyahe yibukije ubutegetsi ko hashize igihe basiragira mu manama n'inzego zitandukanye nta mwanzuro ufatika kandi ko hari hasigaye urwego rw'ibiro by'umukuru w'igihugu asaba ko kubera ubwumvikane bwabuze ubutegetsi bwahama hamwe bakaburana tutiriwe tubagora ngo tubajyane mu bintu byinshi ubu ikibazo cyacu kiri mu rukiko turatuje nta kibazo dufite njyewe nahitana bisabira ko nkadusabira akarere kagakora umwanzuro nabo bakawushyira mu kirego vuba ubundi tukajya hariya mu nkiko tukaburana madame rwakazina meya w'umujyi wa kigali waragaragaza ko mu nzira z'ibiganiro ibibazo byo kwimura abatuye mu kagari ka nyarutarama bishobora kubonerwa umuti urukiko nk'uko nabibabwiye ntabwo ari rwo kamara abantu bageza n'ikirego mu rukiko hagati aho hakaza umuntu akabunga ikirego bakagikuramo hanyuma bakongera bakumvikana icyakora abatuye banyahe bo bagakomeza bagira icyo basaba ubutegetsi ntabwo twaje ngo tuhasange igishushanyo mbonera ahubwo igishushanyo mbonera cyabaye tuhatuye twumvikana kuko tutarwanya iterambere ariko n'uza kuhadukura nawe yibuke ko yahadusanze ubundi kwimura abaturage ku bw'inyungu rusange ntibyagombye kuba biteza intugunda uko bimeze ubu gusa hano baravuga ko igikomeye muri iki kibazo cyaba ni aho ubutegetsi bufatanyije na rwiyemezamirimo babanje guha agaciro ubutaka batuyeho gusa ibindi biteshwa agaciro biza kuzakorwa nyuma ku buryo ngo byakomeje kugira ingaruka ku byakozwe mbere ukurikije uko bibarwa uhereye ku butaka buto hatitawe ku mubare w'abagize umuryango bagombaga kubaha icyumba kimwe kizwi nka shamburete uwanyuma ukabona inzu y'ibyumba bitatu na saro yohani higiro ashinzwe umutekano muri umwe mu midugudu ya nyarutarama akavuga ko bibwira ko baca akajagari ahagaragarira amaso bakakimuriraho ijisho ritabona urugero nk'uko benshi babibona hano bose bari mu cyumba na saro na ya shamburete ese ukibaza uzafata umuryango w'abantu umunani ushyire mu cyumba na saro noneho indi miryango myinshi nayo iri muri ya mashamburete abaturage baravuga ngo turaca akajagari twebwe ubuyobozi ariko tukakimurira mu buriri niba mfite umuryango w'abantu umunani haba bagiye mu cyumba arasaba ubwo nyir'urugo umugore n'umugabo barajya mu cyumba abana batandatu basigare muri saro noneho hariho impungenge hariho abahita bajya muri shamburete andi regiti kuko batari no mu cyumba arasaba ngiki ikibazo gicanga abaturage noneho bakagenda bagasara mu mutwe ugasanga imitwe yashyushye ibi biganiro byasojwe nta kigezweho ubutegetsi bwizeza ko bugiye gukora isesengura ryimbitse bukazatanga igisubizo nyuma mu minsi ishize ubwo inzego zitandukanye zasimburanwaga muri iki kibazo abasenateri nabo bageze kuri aba baturage maze bumvise ibyo bababwira bitabagwa ku ndiba y'umutima abaturage barikubita baragenda barifuza iki mu by'ukuri aho ubwawe wabona icyo abaturage bashaka ntabwo byashoboka duha inshuro zirenga icumi tubabwira amafaranga tubabwira amafaranga ntabwo bitubwire twitahire turi gutinda hano nyuma y'ibi biganiro ijwi rya amerika yashatse kumenya uko abari babirimo babyakiriye maze uyu ati nta cyizere na gito nta n'ubwo ibi biganiro twari twiteze ko ari uku nguku biri bugende nta n'ubwo twe tubikeneye kuko twamaze kuregera urukiko twari tuzi ko hari inkuru nziza bazanye bakaba baje kutubwira ngo duhagarike urubanza kuko ibyifuzo byacu bagiye kubishyira mu bikorwa ariko kubera ko nta kintu na kimwe twumvise kizima batubwiye gahunda yacu irakomeje yo gukomeza urubanza ibibazo byo kwimura abatuye i nyarutarama hazwi nk'abanyahe bifata umuzi mu mpera za bibiri na cumi na karindwi ni imiryango isaga igihumbi magana atandatu muri yo magana ane mirongo itanu bagannye inkiko abasaga mirongo itanu bemeye guhabwa inzu abandi basigaye barimo ababuza yo kwishyura umunyamategeko n'igarama ry'urubanza ndetse no gukoresha igenagaciro rya nyaryo bimwe mu byo baregeye basaba inkiko birimo gutegeka ubutegetsi bukabaha ingurane ikwiye y'amafaranga ingingo yo kwimura abaturage hirya no hino mu Rwanda yakunze guteza impagarara zishingiye ku igenagaciro rwiyemezamirimo wagombaga kubimura bwana Denis Karera mu minsi ishize byavugaga ko yaba afungiwe ahantu hatazwi uyu nawe mu nama n'abaturage nta na gito bagezeho none se niba abanyahe bamaze iminsi bazurungutana n'ubutegetsi byabo bizarangira bite bizarangira ryari birangizwe nande mu zihe nzira birasaba kubitega amaso ihame ryo ni ukugira kigali isukuye kandi itekanye aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda perezida joseph kabila wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ntaziyamamariza manda ya gatatu wari minisitiri wungirije w'intebe akaba na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano ramazani shadari niwe uzahagararira ishyaka ryabo n'ayo nayo bafata n'andi mashyaka bafatanije mu rugaga bita front commun pour le congo mugenzi wacu edi rwema yabajije senateri moyize nyarugabo wo mu nteko ishinga amategeko ya kongo uko babyakiriye perezida yari amaze iminsi aganira n'abantu bahuriye mu mutwe bise ngo ni front commun pour le congo fcc nabishyize hamwe kugira ngo bashyire ibitekerezo byabo hamwe ku bwa congo bagize iminsi aganira nabo kugeza n'ejo bagiranye ibiganiro mugoroba bumvikana ko uyu munsi bari burangize ibyo biganiro gutora batoye umuntu umuntu ni uwitwa emmanuel ramazani shadari ni umuntu wigeze kuba guverineri wa manyema ni imwe mu maprovensi atatu yavuye muri kivu akaba yarigeze kuba na minisitire wungirije minisitiri w'intebe ushinzwe interiyeri akaba kandi ubu ngubu ari we munyamabanga mukuru w'icyama cya pprd nicyo cyama cya perezida muri make bwana nyarugabo abantu benshi bashidikanyaga ko uh, perezida joseph kabila aza kwemera gutanga ubutegetsi ahitamo uzamusimbura ariko none birabaye ibi byaba bivuze iki uh, kuri politike ya kongo mu rwego rwa politike y'igihugu bivuze ibintu byinshi ariko cya mbere ni uko noneho abari bafite ubwoba ko uwo bita dofe hano uzasubirira perezida atazatorwa noneho izo mpungenge zirarangiye kuko yatowe abari bafite impungenge ko perezida ashobora kuzatanga izina rye noneho nabo nazo zashize kuko atari izina rye yatanze bigaragaye ko atazisubirira ahubwo uyatowe niwe uzamusubirira ijambo rya gatatu ni uko bigaragara ko amatora hatabaye izindi mpamvu zitazwi amatora agomba kuba cyangwa se yegereje yenda kuba kuko noneho icyo ni cyari ikibazo gikomeye cyari gisa naho ki kitarabonerwa umuti ubu rero abakandida bari hafi kuba icumi abazahatanira uwo mwanya bwana moyize nyarugabo ikindi kibazo gikomeje kuvugwa cyane dore ko uyu munsi ari nawo wa nyuma abakandida bagomba gutanga kandidatire yabo ku mwanya w'umukuru w'igihugu hari umunyapolitike wifuza kuzaba umukandida uwo nawe ni moyize katumbi kugeza ubu igihugu cya kongo kitaremerera ko yinjira mu gihugu mubona ko ibyo atari imbogamizi kuri politike y'ubwisanzure muri icyo gihugu icyo kibazo ntabwo ngifitemo ubumenyi buhagije ntabwo nagikurikiranye nzi nimba yaranasabye nyine ofisiyelemo akoresheje inzira zagombaga gukoreshwa cyangwa se nimba nawe nyine yumvaga ari buradoferi ari uguhangana uyu munsi minisitiri ushinzwe itangazamakuru amaze kubivugaho avuze ko ngo atigeze agera ku mupaka wa kongo ahari abawufite ba kongo yagarukiye ku mupaka wa zambia sinzi rero impamvu koko banze ko yinjira ariko ibigaragara ni uko hari ikibazo ikindi kigaragara ni uko bisa naho atoba akibonye uburyo bwo gutanga kandidatire ye cya nyuma ni uko uko ntekereza ni uko nanone yari ahagarariye umutwe umwe wa opozisiyo kandi hakaba hari abandi bakandida benshi ba opozisiyo wenda bashobora kwishyira hamwe bakagira uwo bashyigikira wenda byo nabaha n'amahirwe menshi kugira ngo batsinde amatora cyangwa se nyine bagire amajwi menshi kuruta uko nanone bagira bugira abakandida benshi bigatuma bikabuza amahirwe bose yo gutsinda amatora mu gusoza senateri moyize nyarugabo mwebwe ishyaka ryanyu ryaba ryarifatanyije n'iryo huriro mwavuze perezida kabila yagiranye ibiganiro naryo kugira ngo bahitemo uzamusimbura ishyaka ryacu ryifatanije n'andi mashyaka ya opozisiyo yinjiye muri guverinoma cyagiye ari ibiganiro ibiganiro byavuyemo guverinoma y'ubumwe ubwo rero nibwo icyama cyacu cyari muri ibyo biganiro cyinjiye muri muri guverinoma kandi hagati aho eh, ibyo byama byose bya bya opposition byinjiye muri guverinoma byagize icyo bita regroupement regroupement ni ibyama byishyize hamwe ku bw'amatora iyi regroupement yacu yitwa G18 iyo G18 rero iri mu bindi byama n'izindi regroupement zishyize hamwe gutora u- uyu mukandida batoye uyu munsi uwo eh, Ramazani Shadari senateri moise nyarugabo ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire murakoze cyane
ijwi ry'amerika isiganwa ry'amagare turu du rwanda ibihumbi bibiri na cumi n'umunani uyu munsi umunyamerika rag timothy niwe wegukanye i- igi- icyiciro cya kane musanze karongi jean claude munyandinda mu birometero ijana na mirongo itatu na bitanu byari bigize iyi ntera yo kuva i Musanze bajya i Karongi uyu mugabo w'imyaka mirongo itatu n'ibiri yanyanyagiye ibirometero ijana na cumi byose ari we uri ku isonga yakomeje kwidoga wenyine ku buryo hari aho yigeze gushyira umwitangirizwa w'iminota itanu hagati ye n'abari bamukurikiye yageze ku murongo usoza akiri uwa mbere akoresheje amasaha atatu iminota mirongo itatu n'umwe n'amasegonda makumyabiri n'atanu uwa kabiri ari we samuel hakiruwizeye wo mu ikipe y'igihugu ti mu rwanda yahageze nyuma y'iminota ibiri n'amasegonda icumi wabaye wa gatatu ni didier munyaneza nawe mu ikipe y'igihugu y'u rwanda ku mwanya wa kane haje david rozano umunya espagne ukinira ikipe ya novo nordisk yo muri leta zunze ubumwe za amerika umunyarwanda samuel mugisha nubwo yarangije etape ya musanze karongi ari ku mwanya wa munani aracyari uwa mbere ku rutonde rusange classement general gusa ku musozo w'intera yerekanye ko atishimye ndetse avuga amagambo akarishye ashyira mu majwi umukinnyi w'umunyarwanda Valens Ndayisenga wo mu ikipe ya Pays des Olonnes Cote de Lumière yo mu Bufaransa akamushinja kwanga gufatanya n'abandi bakinnyi b'abanyarwanda ntabwo byagenze neza byapfiriye mu banyarwanda kubera ntabwo bari kumvikana ndakeka valensi kuba akina mu bufaransa ntabwo bivuze ko atamfasha ntabwo ari umufaransa ni umunyarwanda niba aririmba rwanda nziza nawe azagira ishema sinzi impamvu rero adashaka ko natwara turu di rwanda cyangwa navuga ko sinzi impamvu adashaka ko yamfasha jean claude nta kibazo ariko valensi we yigize umuntu utumva turamubwira yabyanze ariko akora ibyo ashaka natwe turakeka ko ntabwo azaducika ni umuntu umwe mu banyarwanda cumi na barindwi ndakeka nta kintu azakora ikintu turi bukore ntabwo azadusiga kandi niba akunda igihugu cye nawe azagifasha ariko niba ashaka kuba umufaransa ubwo ndakeka ko hagati aho tuzahangana tuzareba uzatsinda ku birebana n'igihembo gishya cyitwa sprint intermediaire gihabwa urusha abandi kuvuguta hagati mu ntera kugeza ubu umukinnyi ugifite ni hadi janvier wo mu ikipe ya benediction mu karere ka rubavu avuga ko bazakomeza gukinana umwete no mu ntera zose zisigaye muri iri siganwa isiganwa rirakomeye cyane ariko turi gukora uko dushoboye kugira ngo imyambaro dufite tuyigumane ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu byoroshye abana bari gukora cyane ni ukuvuga ngo iminsi isigaye nabwo n'ubundi dufite abandi bakinnyi bagikomeye twashyize iruhande uko byagenda kose tugomba gukomeza guhangana mu rwego rwo kugira ngo tugumane imyanya dufite tugarutse kuri rag timothy wegukanye etape ya musanze karongi aje akurikira mugenzi we julian helman watsinze intera ibanziriza iyi ngiyi yavaga i huye yerekeza i musanze uyu mugabo w'umunyamerika kandi arazwi cyane mu rwanda kuko yigeze kwegukana intera ebyiri muri turu di rwanda y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubwo yakiniraga ikipe ya lowes rate yo muri canada akarangwa no kwizihirwa iyo azamutse kuri podiyumu kuri uyu wa kane harakurikiraho intera ya gatanu abakinnyi barava i karongi berekeza i rubavu mu rugendo rw'ibirometero mirongo icyenda na bitanu yari claude munyandinda i karongi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu magambo make perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo joseph kabila ntaziyamamariza manda ya gatatu naho muri Kenya abasirikare batanu baho bishwe no munsi wa gatatu bahitanywe na bombe yari yatezwe ku ibarabara ry'imodoka yabo yarengana mu karere ka Lamu aho ni mu buseruko bw'igihugu ayo makuru yatangajwe n'igipolisi ca Kenya abasirikare batanu eh, muri Kenya kandi munonotsi muri ico gihugu Nicolas Bet yatsinze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu higanwa ryo kwiruka imetero amajana ane umuntu agenda arasimba imitego yasize ubuzima uno munsi wa gatatu mu isanganya ry'imodoka ryabereye hafi y'umuhiri we mu burengero bw'igihugu iyo nkuru yatangajwe n'igipolisi ca Kenya
turabashimiye rero nshuti mwese mukunda ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na sidani niyongabo na thomas kamirindi mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika mugire kandi umugoroba mwiza murakarama